turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nirinahazwe ibihugu vya kongo n'ububirigi bibandanya kuraba ingene imigenderanire yavyo yonaguka biciye mu gukosora amafuti y'akahise kababaje ububirigi bwemanga kugiramwo uruhara muri kongo So reparation, yes, we should talk about it, but it's very difficult to quantify all the crimes, all the damage that were done uh, also to the culture of the country. And yes, how can you put a number on that?
uyu ni igikomangomakazi marie esmeralda w'ububirigi aha hakaba avuga muri make ko ari ngombwa kuvuga ku ndishi z'abagizweho ingaruka n'ibikorwa by'igihugu ciwe mu gihe c'ubukoroni muri kongo ariko kandi akanemanga ko bigoranye kubonera agaciro ivyononekaye muri ico gihe turabigaruka ko handi hato mu rwanda muri make igisirikare gitangaza ko abasirikare babiri bacu bari bamaze iminsi bapfungiwe muri kongo barekuwe navyo twabibateguriye naho mu yagezeho hirya no ku isi amerika itangaza ko yiteguriye gushigikira ibihugu vya aziya ivuga ko bibangamiwe n'ico yise agasomboroto karengeje k'ubushinwa aya makuru yose turarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu nende biciye ku masonga mu kanya amerika itangaza ko yiteguriye gushigikira ibihugu vya aziya ivuga ko bibangamiwe n'ico yise agasomborotso karengeje ku bushinwa umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi muri amerika austin mu bihugu yavuze ko igihugu ciwe citeguriye gufasha kwivana ko agasomborotso k'ubushinwa harimo taiwan austin yabwiye abategetsi b'ibihugu mirongo ine na bibiri bari mu nama ya mbere yitiriwe umutekano wa aziya iri kwibera muri singapore ko amerika yitwararitse ivy'ibihugu bibarizwa mw'ibara hari yitiriwe ubuhindi na pacifique uwo mutegetsi yavuze ko mu migambi amerika ifitiye ibihugu yemeza ko bibangamiwe n'ubushinwa harimwo iyo gufasha ivyo bihugu gusenyera ku mugozi umwe biciye mu masezerano atandukanye yo gufashanya mu vya gisirikare austin mu majambo yiwe yagize ati ntituriko turarondera gucanisha hamwe canke gusomborotsa intambara nta ntambara twipfuza nta n'igishushankanato twifuza muri aziya eka ntitunipfuza ko umugabane wa aziya ucanamwo ukicamwo ibice ariko ikiboneka ni uko hari ibihugu vyo ku mugabane wa aziya bihangayikishijwe n'agasomborotso k'igisirikare c'ubushinwa umushikiranganji wo kwivuna abansi muri amerika yabwiye abari muri iyo nama ya mbere mu vy'umutekano wa aziya ko mu mwaka uza amerika izorungika abahinga bayo mu vyo gucungera imipaka yo mu mazi mu manuko bushira ubuseruko bw'umugabane wa aziya na oceania azoba ari ubwa mbere amerika irungitse abarinzi nk'aba ku buryo buhoraho muri ivyo bice ingingo ya amerika ibonwa nk'iyikomeye muri ibi bihe icukata riciza hagati y'ubushinwa na taiwan mu burorero taiwan igaruka ko mu kwemeza ko isomborotswa n'ubushinwa harimwo indege z'igisirikare c'ubushinwa akatari gake ziguruka mu kirere ca taiwan ubushinwa bwemanga ko taiwan ibwegukira bugahiga ko bitebe bitebuke bubwirizwa kwigarurira ico gihugu bufata nk'igice cabwo taiwan mu mategeko y'amara ni igihugu cigenga gifise idarapo yaco kikagira leta yaco abasirikare bacu n'amafaranga akigenga umukuru w'umuryango w'ubumwe bwa buraya ursula von der leyen kuri uno wa gatandatu yerekeje muri ukraine aho bitegekanijwe ko akora inama na perezida volodimir zelenski abicishije ku rubuga rwe rwa twitter ursula yavuze ko inama yawe na zelenski iza gushimikira ahanini ku kungene ukraine izosanurwa n'ivy'ukwinjira kwa ukraine mu muryango w'ubumwe bwa buraya mu butumwa perezida wa ukraine yatangarije mu kibanza kitazwi i kiev ku mugwa mukuru wa ukraine bugenewe abari mu nama y'umutekano bw'ibihugu vya aziya nawe yabwiye abayitabiriye ko ukraine ihanganye n'ikibazo co kurungika imfungurwa zitandukanye hirya no hino ku isi yongera hagabisha ko atagikozwe hashobora kwaduka inzara ku isi bivuye ku burusiya buzibira amayira acamwo izo mfungurwa perezida wa ukraine muri ubwo butumwa yongeye gushimangira ko atankeka igihugu ciwe kizotsinda intambara yatangujwe n'uburusiya ano makuru yose aba agezeho hirya no ku isi ku ijwi rya amerika muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari ayo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera mu rwanda y'igisirikare c'ico gihugu gitangaza ko abasirikare babiri bacu bari bamaze iminsi bapfungiwe muri kongo barekuwe mu itangazo rigufi rdf yacishije ku rubuga rwayo rwa internet zagarukanywe mu gihugu cazo amarembe rdf muri iryo tangazo yavuze ko iyi nkuru ari yo kwishimira yongera ishima utwigoro dutandukanye twakozwe mu ntumbero yo kurekuza abasirikare bayo muri iryo tangazo igisirikare cy'u rwanda cyumvikanishije ko barekuwe inyuma y'ibiganiro vyabaye hagati y'abakuru b'ibihugu vya angola congo n'u rwanda abasirikare babiri b'u rwanda barekuwe bari bafashwe igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ukwezi guheze kwa gatanu muravyibuka u rwanda mu gihe ruvuga ko bafatiwe mu mirimo yabo yo gukizura bisanzwe congo yo yemanga ko ahubwo ugufatwa kwabo ari ikimenyetso sindamusiga c'uko abasirikare b'u rwanda bari muri congo gufasha umurwi w'abarwanyi wa m23 u rwanda rwamirira kure ariko ibi byagirije rukavuga ahubwo ko Kongo ifasha abarwanyi ba FDLR barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda tukivuga ku by'umutekano muri Kongo abarwanyi ba M23 bavuga ko nivyaba ngombwa bazofata igisagara ca Bunagana mu ntumbero yo kurinda ibitero vy'ingabo za leta ya Kongo FRDC ejo muri ico gisagara ca Bunagana hiriwe intambara ikaze inkuru irambuye turabibaza umenyesha makuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi iyo mirwano yabereye mu duce turimo Bigega na Kabonero hafi y'umupaka wa Uganda wabunagana hagati y'ingabo za Kongo n'inyeshamba za M23 hari hashize ibyumweru nka bibiri imirwano itabera hafi cyane y'uyu mupaka byari byaratumye abaturage benshi bari barahungiye muri uganda bataha ariko uyu munsi ibi byahindutse mu gitondo habanje gukwirakwira amakuru avuga ko ingabo z'igihugu cya kongo zari zanyanyagiye mu bice bitandukanye nko ku musozi wa bunagana no kuhashinga imbunda za rutura nuko nyuma y'igihe gito ikirere cyaje kuzuramo urusaku rw'amasasu y'imbunda ziremereye ibi byakurikiwe n'umwuzure w'abantu batangiye kwirukira muri uganda ariko ngo bamwe bahunze bakurikira abandi naganiriye na bamwe muri bo twe twabonaga twe twabonye twiruka gusanga tubona abantu baba bari kwiruka natwe turiruka nta n'ikigenda twahunganye n'ibyo twa dufite twanabitaye muri kongo ubu nta n'icyo kurya dufite hano turi hanze turi iruhande rw'ibarabara nk'ibisanzwe umujyi muto wa bunagana ku ruhande rwa uganda wahise wuzura impunzi umuyobozi w'uwo mujyi bwana ismael ndayambaje yabwiye ijwi rya amerika uko ikibazo cy'impunzi cyifashe aya magingo
n'abari baratahutse babongeye kugaruka bavuga ngo umutekano ahangaha ni mukeya cyane ibintu ntibiriwe bitworohera ahangaha imirwano imirwano ntiyari yoroshe ku buryo abantu bose bikanga amasasu yari kumvikanira hasi bongera kugaruka mu uganda umvugira ahangaha amabaraza y'amazu abaturage bari aho ngaho abakongomani bamaze kongera kuhagaruka mu gatare mu soko bamaze kugeramo gusa ikibabaje muri byo ubu ngubu uri kubabwira kuja nyakabande nyakabande nawe ubundi bashaka no kumva noneho mu gihe twateguraga iyi nkuru hari amakuru avuga ko abarwanyi ba e makumyabiri na gatatu bari barimo gusatira uyu mujyi wa bunagana ku ruhande rwa kongo nabajije umuvugizi wa M23 na gatatu Uwiringoma niba bashaka kuufata.
Sisi kabisa hatuna lengo ya kupiga ili mgini na kuimiliki, lakini ni hao njo walikuja shambulia ngome zetu.
ati twe nta mugambi dufite wo gufata uwo mujyi wa bunagana ariko aho nibo baje kutugabaho igitero nuko natwe twirwanaho twivuye inyuma tubasubiza iyo bari baturutse bata n'ibirwanisho byinshi cyane nta mugambi wo gufata bunagana dufite ariko bibaye ngombwa kubera gushaka kwirinda tuzawufata twe buri gihe tuvuga ko duharanira amahoro ariko bakaza kudutera buri gihe iyo baduteye tubasubiza inyuma bibaye ngombwa bunagana kwifata ni ikintu cyoroshye cyane twayifata igihe dushakiye Chose.
Kama inawezekana tu, sisi tujilinde kushika wakati yoyote, kama tunapenda tutaishika.
Ntabwo twashoboye kuvugana n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kumva icyo bavuga ku byabaye uno munsi n'iby'umutwe wa M makumyabiri na gatatu uvuga imirwano y'uyu mutwe wa M23 n'ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze amezi atari make isubukuye kandi nta byiringiro byari byagaragara byo gukemura amakimbirane n'ubwo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba watangije ibiganiro hagati y'imitwe yitwaje intwaro na guverinoma ya Kongo ibera i Nairobi guverinoma ya kongo iherutse kwita abarwanyi ba M23 umutwe w'iterabwoba kandi kugeza ubu ntibiramenyekana ingaruka z'iyi nyito nsha izagira kuri aya makimbirane mu gihe imiryango mpuzamahanga ihamagarira impande zombi kugirana ibiganiro by'amahoro kugira ngo ako karere ka kongo kazabemo amahoro arambye ignatius bahizi ijwi ry'amerika uganda ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umwami w'ububirigi filipo n'abamuherekeje barabandanya urugendo rwabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo ni urugendo rugamije kunagura imigenderanire hagati ya kongo n'ububirigi abagize umuryango w'ibwami mu bubirigi bwahoze bukoronije kongo basanga umubano mushasha w'ibihugu vyose ukwiye kurangwa n'ukuri n'ukubahana mu kiganiro cihariye igikomangomakazi marie esmeralda yahaye ijwi rya amerika yavuze ko kuba ububirigi bwemera ibikomere vy'akahise bwateye abanyekongo mu gihe c'ubukoroni ari intangiriro nziza temistokle mutijima aratubandaniriza ino nkuru uruzinduko rw'umwami filipo w'ububirigi muri kongo kuri benshi ni igikorwa cy'amateka ni umwami w'ububirigi ugendereye kongo ariko mu isura nshya kuko ari uruzinduko ruje rukurikira ibaruwa yanditse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri agaragaza ukwicuza ku byaha ububirigi bwakoreye abanyekongo mu gihe cy'ubukoroni ubwo butumwa yongeye kubusubiramo kuri uyu wa gatatu ubwo yakirwaga mu nteko nshingamategeko ya kongo ndetse avuga ko igihugu cye na kongo biteguye gufungura ipaji nshya mu mibanire igikomangomakazi marie esmeralda usanzwe ari nyirasenge w'umwami filipo ntari mu bamuherekeje muri repubulika ya demokarasi ya kongo icyakora mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika yagarutse ku isura nshya yiteze mu mubano w'igihugu cye na kongo
ugomba kurangwa n'ukuri unyuze mu mucyo ntambereka na cyane ko ubu twemera guhangara hahise ho mu gihe cy'ubukoroni tukaba twemera ibyaha byakozwe ubu dushobora kugira umubano nyawo urangwa n'ukuri bigaha umwanya imikoranire ubufatanye n'ubucuruzi buboneye ntekereza ko ubu ibintu bigomba kuba bitandukanye cyane na mbere
nubwo benshi mu banyekongo bagaragaje kwishimira uruzinduko rw'umwami filipo w'ububirigi ku rundi ruhande hari abagaragaje ko kwicuza ku byabaye ubwabyo bidahagije ahubwo hakwiye kubaho no gusaba imbabazi mu buryo bweruye hagati aho mu nteko nshingamategeko y'ububirigi naho muri iki cyumweru hari impaka ku kuba hatangwa impozamarira ku banyekongo bagizweho ingaruka n'ibyaha byo mu gihe cy'ubukoroni abajijwe kuri iyi ngingo igikomangomakazi marie esmeralda yavuze ko ibiganiro nk'ibyo ari ngombwa ariko asanga bigoye kubonera ikiguzi amabi yakozwe mu gihe cy'ubukoroni bw'ababirigi muri Kongo.
So, yes.
Impozamarira nibyo tugomba kuzivugaho, ariko biragoye cyane kubara mu mibare ibyaha byose byakozwe, ibyangiritse byose ku muco w'igihugu. Ibyo bintu byose wabishyira ute mu mibare? Nibwira ko hari ubundi buryo ibyo byarebwamo, nko kugirana ubucuruzi bunyuze mu mucyo, gusubiza ibihangano by'ubugeni ubu byatangiye hagati y'ububirigi na kongo biriya bihangano byose byibwe mu gihe cy'ubukoroni kuba birimo gusubizwayo ni intambwe nziza igana imbere
mu ruzinduko rwe rw'iminsi itandatu muri kongo rwatangiye ku wa kabiri w'iki cyumweru umwami filipe arateganya no gusura umujyi wa bukavu wahoze witwa coster manzivire mu gihe cy'ubukoroni hamwe mu h'ingenzi asura i bukavu harimo n'ibitaro bya panzi aha hazwi nko kwa dogiteri mukwege umuganga rurangiranwa wahawe igihembo cyitiriwe nobel cy'uwaharaniye amahoro kubera kwitangira umurimo wo kuvura no kwita ku bagore basambanyijwe ku gahato mu ntambara zibera mu burasirazuba bwa kongo nubwo adahari ngo abashe kuganira n'aba bagore igikomangomakazi marie esmeralda hari ubutumwa yabageneye abinyujije ku ijwi rya amerika
icya mbere navuga ko ibyo banyuzemo ari ibyaha biteye ubwoba mu by'ukuri ni isambanywa ku gahato rikoreshejwe nk'intwaro y'intambara ni ibintu ndengakamere ibyo dogiteri mukwege arimo gukora ni umurimo uhambaye nk'uko wabivuze yitangiye uriya murimo iyo nza kuhaba rero icya mbere nari gushimira bariya bagore barokotse ibyaha ndengakamere bakorewe hanavuga ko twese nk'abagore bo ku isi yose tugomba kwerekana ko twifatanije n'abavandimwe bacu bo muri kongo kongo mu ruzinduko rwabo rw'iminsi itandatu muri kongo biteganijwe ko umwami filipo umwamikazi matilida n'ababaherekeje bagera i bukavu muri kivu y'epfo kuri iki cyumweru bakubutse irubumbashi muri katanga imyiteguro ni yose mu mujyi wa bukavu ndetse ibyapa biha ikaze umwami filipo n'umwamikazi matilida biragaragara hafi kuri buri masangano y'ingenzi y'imihanda y'uyu mujyi kubakurikiranira ibintu hafi amahitamo yo gusura izi ntara ebyiri zikungahaye ku mutungo kamere ashobora kugaragaza inyungu z'ishoramari iki gihugu cyifuza kuri repubulika ya demokarasi ya kongo muri iyi mibanire mishya ejo ry'amerika turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ubumwe bwa buraya buvuga ko hari ivy'uburundi butegerezwa kubanza guhindura mu bijanye no gukoresha amafaranga ya leta kugira ngo busubire gucisha imfashanyo mu minwe ya leta aho kwicisha mu mashirahamwe n'ibisata vya onu bitandukanye userukira ubumwe bwa buraya mu burundi yabitangaje ejo kuwa gatanu uburundi nabwo nyene buremera ko hari intambwe bugifise gutera mu vy'ukubahiriza agateka kazina muntu inkuru irambuye na mugenzi wacu eloge wirikaneza kuri uyu wa gatanu ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura hatunganijwe ibikorwa vyitiriwe imigenderanire no gufashanya hagati y'uburundi n'umuryango w'ubumwe bwa buraya kabaye akaryo ko kwerekana imigambi uwo muryango ufasha muri ico gihugu no kugaruka ku ntambwe nziza inagurwa ry'imigenderanire rigeze ko inyuma y'imyaka indwi yaratosekaye uruhande rwa leta y'uburundi rwari rwaserukiwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'uburundi n'amakungu nayo ibihugu mirongo ibiri n'indwi vya buraya vyari vyaserukiwe n'uwihagarariye mu burundi bompi bamenyeranye cane kuko ibiganiro bamazemwo igihe vyatumye mu kwa kabiri uyu mwaka ibihano vyari vyafatiwe uburundi kuva mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu bihagarikwa imyaka ibiri imbere yaho ubumwe bwa buraya bwari bwahagaritse imfashanyo ubuha leta y'u Burundi buyishikirije atahandi banje gucishwa api budgetaire direct mu gifaransa Claude Bocu waserukira ubumwe bwa Buraya mu Burundi akaba ari umwe mu bakoze ibishoboka byose kugira ngo Burundi bukurwe kw'ibihano yabigarutse ko yavuze ko hakiri ibisabwa bitaruzuzwa kugira amahera leta ihabwa icishwe mu ntoki atanyuze ahandi Nous sommes engagés sur sur la voie du rétablissement de de cet appui turi mu nzira yo kunagura bene iyo mfashanyo twinginga umukuru w'igihugu tumutera intege nabo bakorana kugira bakomeze mu nzira yo guhindura ibintu na cane cane mu vyerekeye intwari ibereye hari ibitari bike rero bitegerezwa gukorwa kugira imfashanyo ibishushanyo isubire guca mu minwe ya leta novuga nk'akarorero nko gushira umuco mu ikoreshwa ry'amafaranga n'itunganywa ry'ubutunzi muri rusange ni ibintu byinshi bigisigaye kwigirwa hamwe n'ikigega mpuzamakungu c'ubutunzi n'ibanki y'isi ubumwe bwa buraya n'izo nzego zibiri harimo intererano y'umuco w'abategetsi b'u Burundi bazokwigira hamwe ivyankenerwa Albert Shingiro umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko Burundi bufise intumbero yo kwibako butarenze kuzera inzeri yamenyesheje ko Burundi ubu butayikeneye ko mu mafaranga ahemba abakozi ba leta hajamwo ayaje nk'imfashanyo yanagarutse ku kintu abagwanya leta n'ikurwa ry'ibihano kuri yo bakunze kuvuga ihonyangwa ry'agateka ka kiremwamuntu mu bijanye n'agateka kazina muntu murazi yuko uburundi turacyari cyo nokwita muri demokrasi in demokrasi jeune ntitwovuga yuko tubwirizwa gushika aho ibihugu bigeze mu bijanye n'agateka kazina muntu mugabo nk'uko mubizi ubu turiko turagerageza dukora kugira ngo ibijanye n'agateka kazina muntu bitere imbere ntihagire umuntu ashobora kuza aragira ibibazo bijanye n'agateka kiwe biri mu migambi ya leta mvyeyi leta nkozi muga nk'uko mubizi nico nokwita mu gifaransa ni, ni processus biza buke buke buke buke nabo bamaze imyaka amajana abiri babikorerako natwe tuzotinda tubishikira imigenderanire y'uburundi n'ubumwe bwa buraya yari yatosekaye kuva mu ntango z'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ivyatumye haba ukutumvikana kweruye hagati y'ubutegetsi bwa gitega n'ubumwe bwa buraya ku ntwaro nyakwigendera perezida pierre nkurunziza inshuro zitoharurwa leta n'amashirahamwe yo hagati mu gihugu baratunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza ubumwe bwa buraya babwagiriza gushaka gukomeza buha impigi abashatse guhirika ubutegetsi mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi na gatanu no kurondera gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu ubumwe bwa buraya buvuga ko icemezo bwafashe cyatewe n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu ryibonekeje mu gihe habaye imyiyerekano yo kurwanya ikindi kiringo ca nyakwigendera nkunziza cateye imparu uwo mwaka nyene bwemeje ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe n'inzego z'umutekano zari zijejwe kubakingira ibintu vyagiye gusubira mu buryo buke buke inyuma yo kuja mu mabanga kwa perezida evariste ndayishimiye aho we n'umushikiranganji wa mbere bakiriye akatari gake intumwa z'umuryango w'ubumwe bwa buraya zirangajwe imbere n'umuserukizi wabwo mu burundi claude bocu mbere bocu we ntivyamuguye nabi no gusaba umubonano w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi sendefdd ivyatangaje benshi bibaza ko ikinogo co kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri ari inyengitozi zibirwa naho imigenderanire y'uburundi n'ubumwe bwa buraya ariko iranagurwa hari abategetsi babiri b'abarundi bagifatiwe ibihano n'uwo muryango wo kugera ku wa mirongo itatu na rimwe ukwezi kw'icumi uyu mwaka ni jardin de la kobuca mushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati n'umutekano hamwe na godefroi bizimana ajejwe gutunganya ingendo mu biro kwa perezida aba bafatiwe ibihano bitewe n'ivyaha bikekwako vyo guhohotera abari mu myiyerekano yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu gihe wa mbere yari umuhanuzi mwishikira wa perezida ajejwe ibibazo vy'igipolisi uwa kabiri nawe akaba ico gihe yari icegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi c'uburundi eroje burikaneza ijwi rya amerika ijwi rya amerika tubandanirize ku gakino kombo taxi
kombo taxi kombo taxi kombo taxi mugiye gutega amatwi kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo taxi taxi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
yo, yo. Eh, eh, eh, eh. Ah, mahoro neza wa muntu w'imana Eh, waramutse madamu Yo, nta taxi zije rusange uwo ndangira yewe urihangana utegereze nanjye niyo ntegereje ubwo ndumva turajyana mana yanjye izi mfyisi hari inyamaswa uzirukankanye se Ah, ahubwo ibikoko je nibaza ko bifise ubuntu gusumba aba bantu b'ibugo iki madamu bigenze bite wewe wategeza ko ubizi we n'uruwi rusange none wege ntabwo ndi umunyarusange madamu genda uwimuhumuro Eh, je nabona umwenda uruwi rusange oya rwose ndi uwimuhumuro noneho nico kimwe ari umunyamuhumuro ari umunyarusange twese turiko turahigwa aba banyabugo mana yanje ibintu bariko baradukorera je sindavyumva ingene utabizi wewe ikira nta munyamahanga n'umwe bashaka bari kuduhiga we navyo waruzi reka ntabyo uzi izi mbwebwe z'ibugu ziriko ziraduhiga Hmm. ahubwo je sinumva ingene ubujuju bwadufashe tukaza kwita mu menyo y'ingwe ngo tuje gukorera ngaha ibugu Hmm.
ariko si ibyo bintu uvuga n'ibiki madamu yaba waruzi ibintu bankoreye Hmm.
Eh, madamu si tagisi washakaga dore ngiyi kombo tagisi iraje
Patron, patron karibu taxi kwa pamoja tafuta taxi kombo taxi kwa pa karibu niwapeleke mama.
mana yanjye shofu ndagusabye ugire n'ingoga utwirukankana utuvana aha hantu nimba utujyana imuhumuro nimba utujyana irusanga ariko utujyane kure y'izi mbwebwe ibi bikoko by'ibibugo ni ukuri utujyane Eh, eh, eh, kure umama iko naongea nini?
ariko se madamu koko abanyabugo mwapfuye iki koko jiwe nari ifise kantine yuzuye no ku busunwa hejuru yariyo ya mbere ngaho ibubu basahuye baranyirukana ngo sisubire no kwegera ni ukuri ni ukunyica bahatswe kunyica ngo ni uko ndi umunyarusanga harya madamu kantine yawe si mwiri mu masangano ku giti cy'ingazi
yijya nyene rindira gusa nanjye nshika iwacu rusange ndakoranya abantu b'iwacu Minikira.
akanyabugo ka mbere tuza guhura Huh. niko ku ishuri ibi byose bankoreye Eh, eh, eh, eh, eh, eh, mama pardon sana Yes, kabisa.
yes, yes, Unasema nini? Batu ya bugo banafanana nini? Manyamaswa kama ni mampisi. Unaona hivi huko naongea kabisa mpisi, mnafanana mpisi, kisi unaisema vile.
wewe wosa gute n'imfyisi kandi utari umunyabugo abanyabugo bose mbwebwe nta- ntabyo ushobora kumva wewe Ndiyo, mi nazaliwa bugo na kwanza, mbona uko mu- motogari yangu na hakuna kekisha kufikia?
ngura umunyabugo wewe Ndiyo, nilizaliwa bugo mie.
wa mugabo we, burakuvamwo ngo ngo tuje kurondera iyindi taxi erega barahava batunyuruza wa mugabo we.
ariko madamu ko dupfa ubusa urumva koko bigushimishije kuba uri gutuka abantu wandagaza nta n'ikintu umupfa Vraiment mi naishiwa Eh, sana bugo iki?
kabisa. Huyu Mama anatuharibishia Ndiyo.
jina sana papa.
umva nkubwire shoferi Ndiyo papa.
ibya butike y'uyu mudamu ukuri kwabyo ndakuzi none si byo ndiko ndababwira bikanga ko mubyumva no kumwica ba- bambwiye ko bashobora kunyica Hapana kubesha mama, papa.
unadanganya kabisa.
umva nkubwire madamu hariya kantine yawe ikorera ni inzu ya madamu wanjye yagusohemo kubera ko utishyura Wa- wari umaze amezi angahe utishyura Hapana.
Eh? nta naho bihuriye n'uko utari Eh, umunyabugo eh, eh, rwose eh, eh, eh, Wagize huyu mama ni ujisho mtoto mchafu sana kabisa. Wewe kuko mwenye madeni kisha unasema watu ya Bugo wanakuchukia, wanakukimbiza juu uko mnyamaanga. Hapana Arabesha.
mama, achia pale.
arabesha Wanya mwenye madeni wanakukimbiza munyumba watu wanafukuza wanayachara.
Oya, oya, reka gukwiza ibihuha Eh, na kare singijanye namwe genda genda ari abanyabugo ari abanyamuhumuro mwese muri bamwe ku ni mwijanye je singijanye I- namwe igendere rwiza rwose madamu rwose aho kugira ngo tujyane n'umuntu udashaka kubana n'abandi neza warorera pe igendere rwose niko shoferi urabona urwango afitiye abanyabugo kandi ari ibintu by'ibihimbano arimo guhimba koko Asante sana kabisa papa kuambia huyu mama ukweli kabisa. Unaona kama watu hawa watu wanatutukanaka na habana hata preve moya, buriya abantu haiko benshi bashobora mzuri kubyumva vrema.
bakabigenderaho bakagira ngo ni ukuri Ndiyo baba, hmm?
tugendere tugendee tu papa.
cyari ikiganiro kombo takisi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo takisi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
tukiri kuravugwa ku burundi ejo ubutungane bw'ico gihugu bwaratanguye kurekura abanyororo bapfungiwe ubusa amwe amashirahamwe yigenga asaba ko mu bapfungurwa hatokwibagirwa n'abapfungiwe imvo za politike co kimwe n'abaharanira agateka ka zina muntu bapfungiwe ubusa mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru adufitiye ibindi kuri ino nkuru abanyororo bazorekurwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu yamara atari kigongwe n'abarangije ibihano byabo abafunzwe atamadosiye bagifise abarekuwe ariko ntibasohoka amabohero n'abandi mu ntango z'iyi ndwi umukuru w'igihugu yatangaje ko ibyo byogabanya ubwinshi bw'abanyororo ndetse bigaha isura nziza ubutungane umushikirizamanza kizigenza umukuru wa repubulika silivestre nyandwi yatangurije igikorwa cyo gufungura abafungiye ubusa mu ibohero rikuru rya mpimba riri mu gisagara ca bujumbura naho atabitigira ivy'abazorekurwa bose yavuze yamenyesheje ko ari igikorwa kizobandaniriza mu yandi mabohero amwe mu mashirahamwe yigenga aratabariza n'abafungiwe imvo za politike habe n'abaharaniye agateka ka zinamuntu ishirahamwe ensemble pour le soutien des défenseurs des droits humains en danger esddh mu mpfunyapfunyo y'igifaransa rivugira abaharanira agateka ka zinamuntu babangamiwe rido mu rutoke cyane cyane ku bayoboke b'umugambwe utaremererwa n'amategeko mouvement pour la paix et le développement pour tous force giraffe pour la libération du burundi mu gifaransa abanywanyi babo barenga mirongo ibiri barafungiwe mu ntara zitandukanye nka makamba rutana bururi kirundo muyinga cibitoke na bujumbura kuri mikoro y'ijwi ry'amerika germain rukuki atwara iryo shirahamwe yemeza ko baborejwe igufa akabasabira kurekurwa kuko bamwe muri bo barengeje amezi abiri mu gasho ka komisariya y'igipolisi uwo nawe nyene aheruka kurekurwa inyuma y'imyaka ine afunzwe avuga ko yibuka akabonge k'abafungiwe ubusa benshi muri bo baraborejwe igufa ni imfungwa za politike bahagaritswe barapfungwa bitisunze amategeko bazira kubera bariko bashinga umugambwe mushasha ababahagaritse eh, baba barabahohoteye eh, barondera kubemeza ko ari abagwanyi kandi atacembezo na kimwe babafatanye turasaba ko borekugwa mu bisanzwe ntibibereye yuko umuntu apfungwa atakiramwagira bagenzi we bakorera mu gihugu mu mashami yigenga nabo nyene baremeza ko gufunga umuntu atamvo zikomeye zihari biri mu bituma agateka kazina muntu gahungabanirizwa ubusa gerard hakizimana atwara foricone f yabwiye ijwi rya amerika ko ubutungane bwobandanya igikorwa co kurekura abo bafungiwe ubusa hariho abanyururu by'ukuri usanga amapo- amadosiye yabo yaraheze hakaba n'abandi barenganywa hakaba n'abandi bafungirwa ubusa kandi ugasanga bikozwe n'abantu batabifitiye uburenganzira abatwari bo hasi baribaza ko bafite uburenganzira bwo gufunga mbere ugasanga bibaza ko eh, umuntu afatwa uko ariko kose aha rero tuvunira akagohe inzego zibijejwe ko zoza zirakurikirana kugira ntihagire ah, abantu bafungirwa ubusa abatacu bagirizwa ntibagume mu ibohero umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye aheruka gukarira abacamanza n'abategetsi bafungira abantu busa n'abajya ibiturire evariste ndayishimiye mu birori byo kwibuka imyaka ibiri iheze uwo yasubiriye petero nkuru nziza yitabye imana yavuze ko atacitwazo kihari cyo gufungira abantu busa uzokumva nk'umuntu avuga ngo jya urahanze ngo hano gufungwa umuntu afungwa n'itegeko amategeko niyo atwara igihugu nicyo cyo bavuga bati nta n'umwe arengera amategeko mu minsi iheze hariho ijambo ryari ryiganje bakunda kuvuga ngo bihangange ngo bihangange ngo bivuye hejuru mugabo iryo jambo riko riragabanuka mu mvugo y'abantu abantu kuvuga ariko baratanguye kubona ko ikiri hejuru ari itegeko atakiri umuntu nawe woba ufise ikibanza cy'uburongozi gikomeye urumva yuko utoca wiyita ko uri igihangange ngo uvuge uti amategeko yose nahagarara ibiharuro bitangwa n'ubugenduzi bw'amabohero ari mu gihugu byerekana ko amabohero yarengewe n'ubwinshi bw'abanyororo ku bice birenga amajana atatu ku ijana harimwo abafunzwe barenga igihumbi n'amajana atatu kandi yategerezwa kwakira abatarenga ibihumbi bine n'amajana abiri pierre clave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika akaba ari n'ubwa duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire kuri mikro mwari kumwe na joy diane ninahazwe n'abateguriye nongera ndabashikiriza amakuru y'uno mugoroba ibiganiro n'amakuru vyacu bikaba vyashizwe hamwe na geoffrey mutagoma ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikebanuye tubipuriza kwandanya inyamururanirwa mu vyo murimwo vyose ahanje turaza kuba turi kumwe ejo aho bukera mu makuru yo mu gitondo mukurinde